For Queen Naomi's sake, Kabiesi ready to do anything. Now, one thing when we say some of these Oloris, they never get to understand. Kabiesi go go through the ends of the earth just to prove in love for Queen Naomi. My correct, correct people. Can you imagine the kind of embarrassment where these Oloris they face in the hands of the Oba in council wey don collect their money chop, promise dem say dem go help dem chase Queen Naomi out of the palace. Forgetting say who the Lord fights for remains the winner. Regardless of how many men you get for your side, God na him be the strongest creator, na him make everybody. my correct correct people <laughs> all these women should be ashamed of themselves by this time pikin wey una senior wey dey fight una with her smile and una dey fight am with weapons of warfare my people i thank god for answered prayers because just be as if say when e reach queen naomi turn the way wey god dey take dey answer the prayers e dey dey very very speedily uh, we dey celebrate the oba in council dem and the genuinely genuine members wey dey among dem for this one wey dem do because can't be as if say they have all been bought over before now we a pray say god go bless all of them richly for coming out to support queen naomi and tadenikawo on this one see concubines full everywhere oloris full everywhere ah ah una go definitely know say see they manipulated my people. Hey, as in a uh, while, the urban in council themselves come chook mouth for Toby matter. Say that lie, they no go open eye. See where an Olori go carry an illegitimate child enter inside the palace, all in the name of waiting. Say lie, lie, they no go green, make it happen. I say yes. Now we say we they expect make it happen since it took too long. I beg, make una help us save kbac from all the kaya matter all the influence wey dey dey influence the kbac It' no easy as i hear this particular update i say no be only me go hear Ramo. I go need to package and come informate my correct correct people because the lord has done it the lord has done it hmm finally finally finally <laughs> Well, now welcome back again to my YouTube channel, oh my correct, correct people. If not the first time where you they see this YouTube channel, I beg make you try like this video and make you subscribe to the YouTube channel. If you not a returning subscriber, I thank you well well oh. Now you go go go, now be the real MVP. My correct, correct people, all the honorees, including all the concubines, where sea Park, left and right, for inside the palace, they should all be ashamed of themselves at this time. Love not be by force, marriage not be by force. If the man say not do again, if you don't carry you keep aside as girlfriend for four years, seven years, nine years, oh boy, na a cue for you to waka. You not be start to waka that one don't prove say the man not they interested waka eh online in law don't they? hala say they all should be ashamed if they give queen naomi woto woto they give am gbasgbos dey think say at the end of the game be that they have a lot of things coming although we not expect this one to happen say now oba in council when they didn't agree here, queen naomi talk. Now they come not stand for queen naomi i say when god won't fight your battle e no mind use your enemy fight your battle When god won't fight your battle if now your enemy where is he see wey stand there for the position where he could take give you victory god no man use your enemy can't turn out say now queen naomi enemies Now in god they use they answer her prayer like this. They wipe her tears i say now wow Oba in council, the the constant gidigba by the side of the KBAC. They make declarations against the Oloris, where, of course, they don't chop money for their hand one or two times. kábíyèsí o kádé pẹ́ kádé kékeré you go continue to shine brighter brighter with different different colours God will help you because these women they don't disrespect disregard the fact eh i don't know the word wey i go use the kbc they won't control this man by fire by force but you see man way be say he get the grace of god in the person of queen naomi where they pray for for 247 know how wey the enemy's influence go feel affect them more than the affect them like this my correct correct people hmm. today tori they boss brain oh. today tori is dey boss brain and na a na a show of say resilience eh no be just no be just ordinary words e fit cause a change for some time now kabiyesi don dey yarn say make all honorees pack their load and relocate to the quarters wey im bring for dem shebi kabiyesi build a california style building for dis women make dey carry their bag go there go stay for where Now there you go no say dis women wicked papa papa. This particular california style terrace building wey kabiyesi eh, built for them. Now inside inside the palace e deal. Oh. Now the same entrance with the gate Oh, just that it e don't take them away from where queen naomi go stay These women dem no gree comot dem not gree say they go move enter the palace 48 hours wey do don give dem e don come e don go yes dis women no gree say dem comot for di palace that's why i say if dis information wey we dey hear na true na be say kabiyesi take im hand select coconut head women put inside dat palace o dem no gree dem wan sit tight for inside di palace dey cause wahala up and down dey cause trouble up and down It e don reach to the point where the council of elders no fit to take am anymore They say kabiyesi na still kabiyesi im be o forget say im like obìnrin na still kabiyesi im be una no fit dey una ni una go need to gbọ́ràn sí i eh, lẹ́nu una need to gbọ́ràn sí i na king na im be dem waka enter inside di palace give di oloris final warning say make dem pack dia load with immediate effect comot for inside di palace waka comot for inside di palace di oba in council yarn say if dem no gree obey dem go deal with dem seriously no be small mata o no be small mata dem say dem go fit to let all di oloris do wetin dem like for inside dia terrace apartment but dem go need to move don't care whether na because of queen naomi o as far say kabiyesi no pursue una comot for inside the the circle of the palace new people are still in the palace e dey okay but make space for the woman wey get the house na queen naomi dey in charge i say ah ah this one now god nine they fight this battle not be not be man they instruct this men what did they talk now god nine they instruct them what did they talk because they never spoke about like this about queen naomi before before laye laye they never spoke about queen naomi like this before and they don't show say they're not been like queen naomi but right now god no care who in like if now your enemy there for road e go use your enemy bless you Now this one I be queen naomi case I say now wow Now so the matter for the palace like this tension they rise but now e show say there's an answer to prayers palace they shake say kí ló why e be say when matter concern queen naomi things they change from status quo e dey change queen naomi her case dey always dey cause a change earthquake dey shake michael record everybody say na wow online in-laws don dey for comment section dem dey thank di oba in council dey say na god na im go bless una as una dey now see di truth una no hide di truth god go bless you now. some elders go see the truth They go sit down on top the truth They no go allow the truth prevail but as now come outside see the truth una open mouth talk am god go bless you now. god go bless you now. because it's not easy my correct correct pipo say now. wow now wow queen naomi has really gone through so so much she not deserve the water, water where she they get but hey na wetin come now <laughs> na wetin come now she dey see so but i thank god say the table is turning around everything is turning around for the sake of queen naomi and she dey win she dey win and her enemies dey dey their corner dey cry dey wail but she dey win all the disrespect wey dem don dey show kabiyesi all the disregard wey dem dey show kabiyesi the in fact kabiyesi go take control we don hear say the oba in council don come tok o na action we dey expect now make dem actually move their things go the terrace the california style terrace uh, the six bedroom wey kabiyesi uh, build make we see how the thing go be me i no mind all the beauty, beauty. kabiyesi dey into real estate e get as e be na to sell the space e no pass like that but any investment any money wey kabiyesi dey spend on top of these women concerning land and property for me i dey see am like an investment on the part of kabiyesi so e no bad but sometimes these women dey do am like mmegbu mmegbu we go make you spend your money we go make you finish your money Now the kind vibe wey they give but then again for the sake of queen naomi we know say KBC go do anything It go go through any level for the sake of queen naomi i say thank god oh. say the the the oba in council they come outside to send the oloris out of the palace i say thank god Oh. this one another recorded great win for our beloved Queen Naomi. my correct correct people. na dis alleged information na i just hear eh, as i hear I'm a say just you know package and come informate my correct correct pipo eh, also ask now wetin una think about this particular one I beg if you never like and share the video your own not go spoil make you try like and share the video eh, if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell make you try do that one i go endeavor to bring you more fresh and spicy updates as e dey drop na so i dey package am o come informate my correct correct pipo abeg make you try like and share the video subscribe to the youtube channel and turn on notification bell i go bring you more updates as things dey unveil for inside the palace of the Oni of ife